iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mbahaye ikaze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na fidel niyongabo
mwaramutse edi mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi amakuru yo hirya no hino tubafitiye ku munsi wa gatatu mu rwanda inama y'abashikiranganje yarakoranye hifashishijwe ubuhinga bwa none iyobowe na perezida w'u rwanda paul kagame iyo nama y'abashikiranganji yongeye gusuzuma ingingo zafashwe zo gukumira ikwiragira ry'ikiza ca covid 19 bifatiye ku biharuro vy'abandura bashasha n'abahitanwa na covid 19 ibandanya kwiyongera n'umugero utera uhindagurika inama y'abashikiranganji yafashe ingingo ziyongera ku zari zihasanzwe mu ntumbero yo gukumira ukwiyongera kwa covid 19 kubera ukwiyongera kudasanzwe kwa covid 19 mu gisagara ca kigali no mu turere twa burera gicumbi kamonyi musanze nyagatare rubavu rwamagana na rutsiro hafashwe ingingo zo gushira igisagara cya kigali n'utwo turere mu mugambi waguma mu rugo guhera ku itariki cumi n'indwi gushika ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abanyarwanda bose basabwa kugabanya ku buryo bushoboka impamvu zituma bahura bagakora ingendo mu gihe bikenewe gusa hashyizweho kandi ubushikiranganji bw'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ubwo bushikiranganji bushasha buzoshimikira ku gutsimbataza ubumwe bw'abanyarwanda no kubungabunga umuragi w'amateka no gutoza uburere mboneragihugu muri afurika y'epfo aho leta itegekanya kongereza abasirikare bagera ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu mu ntara zibiri aho inteko zijejwe umutekano zifise ibibazo vyo guhagarika uruhagarara gusahura no guturira inyubakwa bimaze iminsi itari mike ingingo yo kongereza inteko za leta izotuma ziyongera inshuro cumi ku zari zarungitswe mu ntara zirimwo uruhagarara rukomeye kurushiriza za kwazuru natal na goteng umushikiranganji ajejwe kwivuna bansi nosiviwe mapisa ngakula avuga ko basavye ko izo nteko zongerezwa imyiyerekano muri afurika y'epfo yatewe n'ifungwa rya jacob zuma yahoze ari perezida mu ndwi yeze kubera yanse kwitaba urwego rw'ubutungane rujeje gutohoza ruswa yagirizwa iyo ruswa yavuyemwo gusahura n'ishavu ubukene n'ubusumbane bukomeye hagati y'abanyagihugu ku bijanye n'ubutunzi bibandanya kwibonekeza muri afurika y'epfo ivyo inyuma y'uko imyaka mirongo ibiri n'indwi irangiye intwaro karyanisha imiryango ya pater irangiye muri ico gihugu abantu barenga mirongo irindwi baramaze kwicwa muri urwo ruhagarara rutari bwibonekeze mu gihugu mu kiringo c'imyaka itari mike ibibanza bikorerwamwo imirimo y'ubudandaji amajana n'amajana vyarasahuwe ibindi vyarasambuwe mu gihe ibindi vyaturiwe cane cane mu ntara jacob zuma akomokamwo ya kwazulu natal naho muri Gambia sentare muri icyo gihugu yaciriye urubanza rwo gupfa ku munsi wa gatatu yankuba turaye acuditse na yahya jame umutegetsi yahoze atwaza igikenye mu gihugu cya Gambia ku ruhara yagize mu igandagurwa ry'uwahoze ari umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta yankuba turaye yari mu basirikare bayoboye Gambia mu kiringo c'imyaka ibiri inyuma ya kudeta yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane uyu yaranse gutanga ubuhamya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu mugwi ujejwe kunywanisha abanyagambiya no guhinda isi y'akababaro abasinzikajwe n'amabi yakozwe ku ntwaro ya yaya jame abashikiriza amanza bamwagirije ko yagandaguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu usman koro sese yahoze ari umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta ku munsi wa gatanu sentare ku mugwa mukuru banjul yasanze turayi yagigwa n'ico caha nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu bufaransa afp tukiri muri afurika abanyamari ntibavuga rumwe ku ngingo y'ubufaransa yo kugara ibibanza vyabwo vya gisirikare no kugabanya inteko zabwo muri mari mu ndwi iheze perezida w'ubufaransa emmanuel macron yatangaje ko igihugu ciwe kizotangura kugara ibibanza bitatu vya gisirikare mu buraruko bwa mari mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe tangaza ko ico gikorwa kizotangura mu gice ca kabiri c'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe giherahezwe mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ivyo yabitangaje inyuma y'inama yagiranye n'abategetsi b'ibihugu bigize umugwi g5 zo mu karere ka Sahel birimwo Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania na Niger. Perezida Macron yatangaje ko abansi babo bahevye imigambi yabo yo kwigarurira ubutaka ko muri iki gihe bariko bakwiragiza iterabwoba mu karere ka Sahel no mu karere kose ko muri Afrika mu burengero. Ikiganiro bahaye ijwi rya Amerika, bamwe mu banyamari barerekanye ko batanezerejwe n'ingingo y'Ubufaransa yo kugabanya abasirikare bayo mu gihugu cabo. Bamenyesha ko ico gihugu cotegerezwa kugumiza inteko zacu muri Mali kugira zifashe inteko zaho.
arakoze fidel niyongabo utugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu mukomeje gutega amatwi ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu masaha make ari imbere tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa karindwi irabigeze umunsi ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda ry'ijwi ry'amerika ryizihiza yubiri y'imyaka makumyabiri n'itanu ritangiye ibiganiro byaryo ikintu cy'intibagirwa ijwi ry'amerika ryankoreye ni uko mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ndi ngaha aha mu kambi ya rusenda muri viraje cyenda ijwi ry'amerika ryarashoboye kumpuza na mushikanje ahonge mu ikambi ya nduta turavugana inkumbu zirahera ndamenya amakuru yiwe kandi icyo gisera y'inzi ni uburyo yigeze ahonga sinari inzina yayo yarayari uyu ni impunzi y'umurundi mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo ijwi ry'amerika ryamuhuje n'umuvandimwe we bari baraburanye ahandi muri afurika y'epfo imyivumbagatanyo iragenda ifata intera ndende abayigwamo bariyongera buri munsi ayo makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu muri afurika y'epfo imyivumbagatanyo iragenda ifata intera ndende abayigwamo bariyongera buri munsi kugeza ubu iyi myivumbagatanyo imaze guhitana abantu barenga mirongo irindwi abandi barenga igihumbi na magana abiri bamaze gutabwa muri yombi ariko ntibice intege abasahura n'abatwika ni imyivumbagatanyo yatewe n'ifungwa ry'uwari ari umukuru w'igihugu jacob zuma iyi myivumbagatanyo iri mu ntara ebyiri arizo kwazulu natal irimo umujyi wa durba wa gatatu mu bunini ku rwego rw'igihugu na hwateng irimo johannesburg umujyi wa mbere ku murongo wa telefoni navuganye n'umunyarwanda Josh Kalisa utuye mu mujyi wa Johannesburg maze mubaza uko ibintu byifashe muri uwo mujyi hano muri johannesburg ni umujyi wibasiwe kubera ku cyumweru nibwo twatangiye kubona ibikorwa by'ubusahuzi ibikorwa byatangiye bivugwa ko abarimo kwigaragambya cyangwa se abarimo gukora ibyo bikorwa babikora nk'uko babivuze kubera ifungwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu Jacob Zuma ariko byahereye mu yindi province ya KwaZulu Natal ho byagiye bigaragara mu duce dutandukanye ariko cyane cyane mu mujyi wa Durban ariko ubu hano naho haza kwibasirwa kuva ku cyumweru kugeza amagingo aya uduce twinshi cyane cyane udutuwe n'abirabura niko nabivuga niho twibasiwe aho bibasiye ibikorwa bagasahura nk'uko mwabigiye mubibona mu mashusho nk'uko wari ubivuze ibi bikorwa byatangiye mu ntara ya kwazulu natal ndetse bikomereza mu ntara ya goteng ariyo ntara uh, umujyi wa johannesburg urimo umuntu yakwibaza ese mu zindi ntara usibye izo ebyiri ibi bikorwa byo ntabwo bihari urebye mu zindi ntara nta bikorwa twari twumva bisa gutyo byahabaye usibye n'ibyo n'abantu baho muri izo ntara zindi abantu bagiye bagaragaza ko badakeneye kandi badashyigikiye ibikorwa bisa gutyo bigenda bikangiza ibikorwa remezo ni ukuvuga na hano muri johannesburg niho hantu hibasiwe mu ntara ya Gauteng cyane ariko wavuga uti umujyi nka pretoria nawo bariho muri ntabwo ibikorwa ntabwo bisa nk'aho byagiriye muri ubwo muri ubu mujyi cyane nubwo hari ahantu hamwe na hamwe byagaragaraga ko byashoboka ariko ntabwo byabaye cyane nubwo hari hamwe mu duce kandi natwo dutuwe n'abirabura niho hagiye hagaragara ibyo bikorwa by'ubusahuzi ariko mu zindi ntara ntabwo bihari kandi n'abantu batuye muri izo ntara bashizeho umugambi wo kuvuga ngo turarinda ibikorwa byacu ntihagire umuntu uduteza imvururu kuri wowe kuba ibi bikorwa bigaragara muri izo ntara umuntu yavuga ko uh, zituwemo cyane n'abirabura ubona impamvu ari iyihe yatumye ibi bikorwa bisa nk'aho noneho byabaye urugomo uh, byibasira iyi mijyi cyane cyane iri muri izi ntara za kwazulu natal ndetse na huateng nk'uko na perezida siramaposa yabivuzeho ibi ni ibintu bifite ishusho irimo ikintu cy'amoko muri kwazulu natal ubundi ni ahantu hatuwe nyine n'abantu bo muri kwazulu natal ni abazuru benshi ni ukuvuga ko iki gikorwa cyatangiye atari ukuvuga gusa ngo ni uko bashyigikiye gusa uwari umukuru w'igihugu babijyanye mu buryo bugaragaza ubwoko ntabwo wafata ku muntu umwe w'umuzuru tuzaza natwe tumurwanirire niko byatangiye niho ishusho ritangira nubwo ryaza no muri hawuteri rikibasira cyane cyane umujyi wa johannesburg ni uko hariho abimukira bava muri iyo ntara bimukiye muri uyu mujyi nabo bafiteho ubwinshi n'uduce batuyemo twinshi nitwo twatangiye kugaragaramo ibikorwa by'urugomo byo kotsa amapine gufunga imihanda gutera abantu amabuye kurasa ikindi kiyongeraho nk'uko wari umbajije ahantu hari abirabura benshi ni ikintu kibabaje cyane kubona ko ibikorwa remezo byatwitwe kandi ntabwo basahuye gusa bashingiye kuvuga ngo hari uwo bashima bashimye n'abantu n'abirabura bafite amaduka bafite ibikorwa remezo muri utwo duce mbese ni ibintu nk'uko nabivuze kare ni ibintu bishebeje ni ibintu bishebeje ni ibintu bidafite agaciro kandi twese twakwigiraho ariko ukabona ko bifite inkomoko yo kugira ako kantu k'ubwoko ko kuvuga ngo twakora ibi kubera ko hari umuntu wacu umwe wakozweho rero tugomba kwirevolta tugakora ibikorwa nk'ibyo hanyuma se kugeza kuri uyu munota nk'uko twabivuze kare abantu barenga mirongo irindwi bamaze kugwa muri ibi bikorwa by'imyivumbagatano ubu ngubu aho mu gihugu umwuka wifashe gute n'iki leta irimo gukora kugira ngo ihoshye izo mvururu kuwa mbere perezida sera amakosa yabigejeho agaragaza ko bemeje abasirikare ibihumbi bibiri magana atanu koherezwa gufasha polisi mu duce twibasiwe ariko cyane cyane n'ejo habayeho inama ikomeye y'abaminisitiri bashinzwe ibintu bya sekirite bagaragaje ko hari ibikorwa byinshi byari byibasiwe mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo ibintu byaje gitumo hari abantu babiri inyuma bashobora kuba bari bafite n'inzego zikora muri leta babiteguye ariko badashyigikiye leta iriho cyangwa se banayikozemo cyangwa abandi bakiyikoramo umbajije mu kanya gato mvuye muri ina city ya johannesburg nubwo ntuye kure gato nayo ariko naciyemo nubwo umujyi ucecetse nubwo nta muzima nubwo ibintu byose bifunze ariko kameme n'imihanda yari yafunzwe yari no go zone ubu yafunguwe imodoka ziragenda bizinesi zirimo gusubiraho gusa haracyari ikibazo iyo tuvuze muri kwa zonatari haracyari ibikorwa byinshi byibasiye by'urugomo baracyatwika bavuye mu arimantasiyo batangiye kujya mu nganda Josh Kalisa umunyarwanda utuye mu mujyi wa Johannesburg mu gihugu cya Afurika y'Epfo nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu uhaye ijwi ry'Amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe muri icyo gihugu ndagushimye cyane murakoze
tuvuge ibigwi ijwi ry'Amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika bakunzi b'ijwi ry'amerika ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi kw'indwi radiyo yanyu ijwi ry'amerika izuzuza imyaka makumyabiri n'itanu yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yizewe y'impamo agasa n'imitima ijwi ry'amerika ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka makumyabiri n'itanu izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri isanga ku ijwi ry'amerika tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail com cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika mu Burundi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano Gereve Nderakobuca kuri uyu wa kabiri yamuritse ibyo inzego ashinzwe zagezeho muri aya mezi cumi n'abiri ashize birimo gukura ibirwanisho mu baturage batabifitiye uruhushya kugaragaza umutungo wa leta wanyerejwe ungana n'amafaranga y'amarundi arenga miliyari esheshatu no gucyura abarundi bari impunzi hafi ibihumbi mirongo inani ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Pierre Claver Niyonkuru ukorera i Kigali mu Rwanda igisata umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu n'umutekano ashimikira ko cane n'umutekano no kurwanya abagizi ba nabi aha umushikiranganji Gervais Nderakobuca yibutsa ko habaye ibitero bitari bike bigahitana abantu benshi mu gihugu mu nama yagirishije baburumatari n'abatwara amakomine yose y'igihugu inyuma yaho agaha ikiganiro abamenyesha amakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri nderakubuca asigura ko igipolisi cakoze uko gishoboye mu gutabara abanyagihugu naho hatabuze abahasiga ubuzima yerekanye ko habaye ugutuza abo bagizi ba nabi abafashwe bagashengezwa imbere y'ubutungane ikiringo caranguwemwo ivyo bikorwa ni kuva mu kwezi kw'indwi umwaka uheze gushika mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatandatu harasambuwe utugu ijana mirongo ibiri n'icyenda tw'inkozi z'ibibi hafashwe inkoho mirongo ine na zitatu zimwe bita karashinikove inkoho zibiri za far inkoho imwe ikoreshwa mu gutera amabombe ibisasu ntezwantoki mirongo itanu n'indwi byo ku rugamba ibisasu ntezwantoki ijana na bibiri byo kwikingira harafashwe hongera harakorerwa amadosiye abapolisi ijana na batanu bagirizwa ibyaha abantu bagirizwa ibyaha bakorewe amadosiye ni ibihumbi bitatu n'amajana umunani na mirongo itanu na batanu ubwo bushiranganji busanzwe bujejwe iterambere ry'amakomine burashima ko bwagaruje mu kigega ca leta amafaranga arenga imiliyaridi zitandatu mu ntumbero yo kurwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta nderako buca aravuga n'izindi ngengo ruhasha zafashwe muri ico gisata kurwanya igiturire no gutoza amakori n'amatagisi catumye hiyongera amafaranga imiliyaridi zitandatu n'imiliyoni majana abiri na cumi n'umunani n'ibihumbi majana icyenda mirongo umunani nane inyamiramabi cumi na zitatu zarahanywe kubera kurya igiturire barahagaritswe mu kazi abatoza kori ba kera bahora batoza bashyira mu mifuko yabo mu gihugu cyose abanyabigega b'amakomine bose barahinduriwe imirimo ku bijyanye no gukurikirana itozwa ry'amakori n'amatagisi mu ntumbero yo kuduza amafaranga atozwa mu makori n'amatagisi mu makomine yamaraha umuhinga mu by'ubutunzi faustin ndikumana abona ko bidahagije ahubwo hakwiye kongerezwa inguvu mu ikoreshwa neza ry'amafaranga aba yagarujwe mu bigega vy'amakomine faustin ndikumana kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ayariko aratozwa niba yagwiriye urashyira mu kigega mugabo ntubugemuye abataruye kugira nabo ngo babikore uko bishakiye nico gituma n'ubushikiranganje aho naho nyene bwohagabira gushikana no bw'umucunze none bitagenda gute amasoko ariko atangwa gute amahera agira akoreshwe gute aragwiriye mbwashikiye ahandi nyene hanyuma ikindi ni uko nyene abarongoye umugambwe nabo ku butegetsi bogerageza kugurura ingendo shasha abanya ntibazi baruvuye ko bagiye mu mabanga umingo bagiye gutuburura ibintu bidaciye mu mategeko ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu bumenyesha kandi ko bwafashe n'ingingo yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu mu gutanga mu mwanya muto impapuro za nkenerwa nka pasiporo n'izindi hakiyongera ko kwakira impunzi zirenga ibihumbi mirongo irindwi n'icenda zatahutse no kuziha impapuro zibaranga murekarengane itangwa ku munsi umwe urupapuro rw'inzira rutangwa ku minsi ibiri urwa sepejere rutangwa mu minsi ibiri urupapuro rwo kugendesha imiduga rutangwa mu minsi itatu impunzi z'abarundi zingana n'ibihumbi mirongo irindwi n'icenda amajana ane na mirongo irindwi zaratahukanywe haratanzwe impapuro ziranga abahungutse ibihumbi mirongo ibiri na bitanu n'ijana mirongo ibiri na zibiri ubwo bushikiranganji nibwo bukomeye mu gihugu kuko itegeko ribushiraho ry'umukuru w'igihugu ryahurije hamwe ubwahora ari butatu pyeklaven nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mu masaha make ari imbere tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa karindwi irabigeze umunsi ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda ry'ijwi ry'amerika ryizihiza yubiri y'imyaka makumyabiri n'itanu ritangiye ibiganiro byaryo uko uyu munsi ugenda wegera ni nako abakunzi bacu batubwira icyo ibiganiro n'amakuru by'ijwi ry'amerika byabamariye muri iyo myaka makumyabiri n'itanu ishize tuboneyeho kandi umwanya wo kumenyesha n'abandi bifuza kugira icyo bavuga kuri iyi yubiri kutwoherereza videwo n'amajwi yabo kuri whatsapp yacu nimero ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri kane kane kabiri icyenda icyenda gatatu rimwe muri aka kanya reka twumve ubutumwa bw'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni ubutumwa bwakusanyijwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ijwi ry'amerika ryaramfashije cyane kuko ndi muri tanzania natanzwe kuryumva dukoresha iradiyo rubaho iyindi ya butugu izo radiyo wakubita ibande ukaba ufashe by'ukuri iradiyo ijwi rya amerika yaradufashije cyane kuko yaduhaye kumvikana n'imiryango myinshi twari twaratatanye nabo bamwe bamwe zaradufashije kudufasha gushika aho tutoshikanya amajwi yacu nka jewe impunzi yo mu rusenda ijwi rya amerika ryamfashije gute ubwa mbere honyine ryaramenyekanishije mu mahanga muri iyo minsi heze narakora akazi ko gutera ibizinu nageze i bukavu nageze n'ibuvira barambaza ati e uwo ni wa muntu twumva ku iradiyo by'ukuri rero ijwi rya amerika riragahoraho ku by'ukuri ijwi rya amerika je ndayikunda ndamaze nk'imyaka cumi n'itanu ivyo bize nyene ndayivugiriza ku iradiyo yiwanje n'ubu nyene turumviriza iradiyo turi ngaha mu rusenda muri kongo ku vy'ukuri iyo myaka naho yoba iheze ni ukuri biratunezeye ahubwo mukora inguvu ijwi rya amerika ribandanye rivuga kandi murabukuru mwakugururira kuri fm kuko kenshi ibirero birakunda kwanka amakuru ntituyumvirize ku ijwi rya amerika ijwi rya amerika natanguye kuryumviriza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani nibuka icyo gihe twabyumviriza kuri bande icyo bita shoti weve twabyumviriza kuri fm nk'ubu kimwe mu bintu bikomeye nabashimiye rwose muri icyo gihe baragezageza kuba nete ntihagire uruhande rumwe bahengamira bagatanga inkuru y'ukuri impande zose zikiregura nimba ari uwagirijwe ikintu bakamwagiriza ikintu cyiwe ubundi nawe akaza akisigura kabisa muri iyi myaka mirongo ibiri n'itanu ijwi rya amerika rimaze ikintu cy'intibagirwa ijwi rya amerika ryankoreye ni uko mwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu ndi ngaha aha mu kambi ya rusenda muri viraje icyenda ijwi rya amerika ryarashoboye kumpuza na mushikanje yahungiye mu ikambi ya nduta turavugana inkumbu zirahera ndamenya amakuru yiwe kandi icyo gihe sinari ni uburyo yigeze ahunga sinari nzi na yari naratanze inimero wasapu baramurondera barate baramutora nawe aratanga iyiwe ijwi rya amerika ikintu ryadufashije ni uko tuza twumva amakuru yo hirya no hino ibibereye kure mu yandi mahanga tukabyumva n'ibibereye mu gihugu cy'iwacu tukabyumva n'ibibereye ngaha mu ikambi byose tugenda tubyumviriza no mu makambi y'impunzi ahantu impunzi zibaye hose ijwi rya amerika ryahageze dutegezwa kubyumva tukumva ibibazo byabereyeyo tukumva ibibazo byabaye hirya no hino mu mitumba mu misozi aho bageze hariho hose abavugira ku ijwi rya amerika turabyumva mbega natwe tukavuga ati turumvise ku ijwi rya amerika imyaka rimaze ijwi rya amerika ndashima cyane kuko ndumva ibivugwa hirya no hino na ndetse nk'ubu turi mu ikambi bakaza kutuvugisha hari igihe tuba tumerewe nabi ijwi rya amerika rikagenda rivuga abamaze kumva hariya hirya no hino hari igihe tubona batugarukiye ko kubera ijwi rya amerika nabo ryabashyitseko mu myaka rero rimaze n'ukuri genda ndashima kuko riradufasha turumva ibyabereye hehe ibibereye ibuvira ibibereye uburundi ibibereye muri kongo no mu karere duherereyemo kikambi y'impundu mu gihe ryafata umugambi wo kugira ngo rize rihuza ababuranye bitewe n'intambara zabaye muri ibi bihugu hari umubanyi twabana yitwa miboro andre yari umuhungu w'umutama habe ya mbere na nyina yitwa madarena twarabana hagufi yacu twarahura umuriro iwabo yari yaratakaye arabura ari kumwe n'umugore we n'abana batandatu byabaye ngombwa yuko biciye ku ijwi rya amerika amenyesha umuryango yuko yamaze kuboneka ari mu mashyamba kure no mu bindi bihugu bya kongo iyo yari ari mu ntara za kure ariko kandi ijwi rya amerika ryarafashe kugira ngo amenyesha amakuru noneho igihe cyarashyitse yifashishije imiryango mpuzamahanga arataha arashyika mu rugo ariko kandi byakiriye ku ijwi rya amerika kugira twumve ijwi rya amerika ni ugufata amarezo hari ahantu hadafata rezo n'ahafata rezo iyo wicaye mu kabanza gafata rezo turashobora kuryumva hariho umugabo wo muri diseti afise akaradiyo iyo aje agafata rezo ngaha ijwi rya amerika turaryumva neza mugo si bose bahuta bayumva muri iyi myaka rimaze turashobora riradufashije cyane kuko turumva amakuru yo hirya no hino atandukanye y'ukuri vrema atanoma zirimo kuko ntiyihisha ivugisha ukuri ivugisha ukuri kabisa ijwi rya amerika rivugisha ukuri ntirica pempeni nubwo bugaye kuri fm turagenda ku iradiyo bakafyonda ibande tukumviriza ijwi rya amerika tukumva amakuru uko mu bihugu biriko biragenda nuko nubwo dufite ingorane tuguma twumviriza akaradiyo tukumva iwacu uko biriko biragenda n'ahandi mu bindi bihugu iyi radiyo ijwi ry'amerika mu myaka imaze noba ntari munsi y'imyaka hafi nka cumi canke cumi n'itanu ndayumviriza yabaye iradiyo yabaye inkoramutima muri aka karere ka afurika Eh, abarundi barayikunze abanyarwanda barayikunda eh, n'ibindi bihugu barayumvirize cane icashobora kuba kitandukanije n'ayandi maradiyo ni uko hariho ibiganiro bimwe bimwe bishobora gushikirizwa n'abantu b'abanyepolitike batashobora kuronka ubwisanzure ku maradiyo ari hagati mu gihugu yabo hanyuma baciye kuri iyo radiyo eh, bagashobora gushikiriza imigabo n'imigambi yabo abanyagihugu bakavyumva nshuti muduteze amatwi tubararike kandi ko guhera ku isaha ya saa kumi yo mu rwanda no mu burundi tuza kubagezaho ikiganiro cyihariye kiri bwitabirwe n'abakozi bose b'ishami ry'ikinyarwanda n'ikirundi ry'ijwi ry'amerika iki kiganiro kiratambuka no kuri zoom muratumiwe amakuru yacu reka tuyasohereze ku makuru y'irushanwa nyafurika ry'umukino wa basketball ry'ibihugu ku bagore rikomeje i kigali mu rwanda umunyamakuru wacu w'imikino jean claude munyandinda aratubwira uko amakipe yahuye kuri uyu wa gatatu kuri uyu wa gatatu haraye habaye imikino y'umunsi wa gatatu ari nawo usoza icyiciro kibanza cy'imikino ya basketball irimo guhuza amakipe y'ibihugu bigize akarere ka gatanu k'imikino muri afurika ku ruhande rw'amakipe y'abagore guhera isaa cyenda ikipe y'igihugu ya misiri yahuye n'ikipe ya kenya abanyamisirikazi babifashijwemo na ba kabuhariwe nka amer hagar merar abdelgawad ranem elgedawi na soraya degeidi batsinze mu buryo bugoranye cyane abanyakenyakazi barimo victoria reynold natali mwangale mercy wanyama na bagenzi babo bari bagerageje kwihagararaho ariko umukino urangira misiri itsinze kenya amanota ijana n'arindwi ku ijana n'atandatu ranimu elgedawi umwe mu bakinnyi b'imena b'ikipe y'igihugu ya misiri imaze gutsinda imikino yose uko ari itatu arasobanura ibanga ryatumye bahonoka ikipe ya kenya yari yabiziritseho Um, and the halftime, uh, our coach uh, talked to us about.
igice cya mbere kirangiye umutoza wacu yatuganirije atugira inama yo gukinira hamwe tugafatanya nk'ikipe mu gice cya kabiri twahinduye imikinire dutahiriza umugozi umwe twongera imbaraga mu bwugarizi ikipe ya kenya tuyibuza kunaga umupira mu nkangara yacu ibanga nta rindi twashoboye kwikamata twinjira mu kibuga cyabo kuko intego yacu yari iyo gutsinda twaje twarabyiyemeje tugomba gutsinda imikino yose nta n'umwe uvuyemo kandi nakubwira ko n'imikino yose isigaye tuzayitsinda Without losing any game, and hopefully we'll uh, win the other games, the other two games.
undi mukino waraye ubaye ni uwahuje ikipe y'igihugu y'u rwanda n'ikipe y'igihugu ya sudani y'epfo watangiye saa kumi n'ebyiri z'umugoroba abanyarwandakazi bayobowe n'umutoza cek sare w'umunyasenegali batsinze sudani y'epfo itozwa n'umunyamerikakazi linse harding amanota mirongo itandatu n'atanu kuri mirongo itanu n'abiri nk'uko bakomeje kugaragaza ko bari ku rwego rwiza guhera ku ntangiriro y'iri rushanwa rya zone senke ririmo kubera mu rwanda abakinnyi basanzwe bakina muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse no ku bugabane bw'uburayi barimo joyeuse sifa hope butera bera murikatete na kabuhariwe tiera henderson bagize uruhare rukomeye mu guharanira intsinzi imbere ya sudani y'epfo iyi kipe ya sudani y'epfo irimo guhabwa batisimu y'amarushanwa mpuzamahanga dore ko imaze gutakaza imikino yose uko ari itatu kuva irushanwa ryatangira nyuma y'isozwa ry'imikino yo kuzengurukana hagati y'amakipe y'ibihugu bine byitabiriye zone 5 misiri niyo ya mbere ifite amanota atandatu mu mikino itatu ikipe ya kabiri ni u rwanda n'amanota atanu kenya iza ku mwanya wa gatatu ifite amanota ane ikipe ya kane ni sudani y'epfo n'amanota atatu uyu munsi ku wa kane hateganyijwe akaruhuko hanyuma imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza ikazaba ejo ku wa gatanu aho ikipe ya mbere izahura n'iya kane naho ikipe ya kabiri ikazakina n'iya gatatu ibi bisobanuye ko misiri izahura na sudani y'epfo hanyuma ikipe y'igihugu y'u rwanda ikazahura n'ikipe ya kenya ku wa gatandatu hazaba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ndetse n'umukino wa finale ikipe izegukana igikombe izaba ibonye uburenganzira bwo kuzitabira irushanwa rya afrobasket rihuza amakipe y'ibihugu y'abagore rizabera muri kameruni mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka yari claude munyandinda i kigali ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika shimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru wayashyize hamwe ni fatuma alimasi karara kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.